Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubacikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 17 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
ikintu umuntu yamwibukiraho cyane cyane ni ukumenya ko yakundaga u rwanda n'abanyarwanda atarobanukiwe ikindi akaba akunda imana ikindi twamwibukiraho ni uko indepandansi y'u rwanda niwe tuyikesha Uyo ni umukarani w'umwami Kigeli wa gatanu nahindurwa Boniface Benzinge avuga ku bijanye n'urupfu rwiwe iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya gatoya amarariga tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana waramutse neza Aloysi Mwaramutse Fideli Muramutse Fideli muratubabarira muramutse Fideli tuyahere kuyavugwa muri Nigeria abavyeyi b'abanye Nigeria barashikiriye abakobwa babo 21 b'abanyeshuri bari bamaze imyaka ibiri mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ivyo vyabaye ejo ku munsi w'Imana abakobwa bashika amajana 3 nibo bari banyurujwe bakuwe mu ishuri rya Chibok riri mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho umuhari wa Boko Haram umaze kwica abanyagihugu bashika ibihumbi abarenga miliyoni zibiri nabo bagateshwa izabo mu ndwi irangiye niho Boko Haram yarekura abakobwa 21 ba mbere mu biganiro byafashijwemwo n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare Croix Rouge hamwe na leta y'igihugu cy'u Swiss Hano muri Amerika umukandida w'umurepublikani Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yaremeye ejo ku munsi w'Imana ko ariko aratakaza amajwi y'abagore ivyo avyegeka ku banyamakuru baha muri Amerika aho ibinyamakuru vyaho bibandanya bitanga amakuru y'abagore bashikiriza ko yabagize ko inyifato mbi mu kwifuza kubasambanya abandanya avuga ko ayo makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru ari binyoma kandi kw'ivyo bifise intumbero yo mu kumukura mu ihiganwa ibiharuro vyerekana ko umudemokrate Hillary Clinton azi imbere ya Trump ku majwi atanu n'ibice bitanu ku ijana ni mu gihe kuri wa gatatu Trump na Clinton ariho bazohangana mu kwishura ibibazo by'abamenyeshamakuru ubugira gatatu ari nabwo bwa nyuma imbere y'uko haba amatora amatora rero akaba atekanijwe itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Amakuru kuri Seria sekretari wa leta wa leta z'umwe za Amerika John Kerry yamenyeshije ko inzira zose zuguruwe kuri Amerika hamwe n'abayishigikiye ku kibazo cyo muri Siria ariko yongera ko ko Amerika n'Uburayi atantambara ya gisirikare biteguriye kujamwo naho Uburusiya bwananye guhagarika ibitero John Kerry ejo ku munsi w'Imana yaraganiriye yaragiranye ibiganiro i Londres n'umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe imigenderanire Boris Johnson inyuma yaho yarahejeje kubonana n'umushikiranganje w'Uburusiya w'imigenderanire Sergei Lavrov hamwe n'abandi badiplomate mu gihugu cy'u Swiss John Kerry ariko yaragabishije ko Uburusiya na Syria bishobora gufatirwa ibihano mvamakungu bivanye n'ibiriko birabera mu gisagara ca Aleppo muri ico gihugu ca Syria Umushikiranganje wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi yatangaje ko igihugu kigiye gutanguza intambara ya gisirikare yo kwirukana umuhari wa leta ya Kisilamu mu gisagara ca Mosul. Iryo tangazo yarishikirije mu gatondo ka kare kuri uyu munsi wa mbere. Intambara ikomeye izobibaye kuvaho abasirikare ba leta z'ubumwe za Amerika bakuriyeho akarenge haraheze imyaka itanu. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe kwivuna abansi Ash Carter yatangaje yatangaje ko iyo ngingo ihambaye mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa leta ya Kisilamu kandi agasaba ko inteko mvamakungu zirongowe na Amerika nyene zofasha muri ico gihugu ca Iraq no muri ico gikorwa tukiri muri irake abantu bashika babiri nibo bafuye bafuye muri amabarira abandi bane barakomereka bahitanywe n'ibombe yaturikijwe n'umwihevyi i Bagdad ku murwa mukuru wa irake harejo ku munsi w'Imana nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero ariko gisa n'ibindi bitero bikorwa n'umuhari wa leta ya Kiislamu yindi bombe yaraturikijwe n'umwihevyi aho nyene i Bagdad ku munsi wa gatandatu ihitana abantu bashika 35 ikomera bakomeretsa abandi mirongo itanu kuri ico gitero cyo ku munsi wa gatandatu umuhari wa leta ya Kisilamu warimanze ko ari we ari wo wagiteye ubucishije ku butumwa bwa Twitter Ishiramwe mpuzamakungoni rimenyesha ko impunzi z'Abanyaafghanistan zishika ibihumbi amajana 370 zimaze gusubira mu gihugu zivuye mu gihugu kibanyi ca Pakistan kuva mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ivyo bitigiri byashikirijwe n'igisata cawo nikijejwe gutunganya ivy'imfashanyo OCHA ejo ku munsi w'Imana. OCHA imenyesha ko Abanyaafghanistan bashika ibihumbi 52 bajabutse urubibe baja mu gihugu ca Afghanistan mu ndwi heze ibitigiri bitigeze biboneka mu kiringo c'indwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda iryo gurirana iryo gurirana ry'impunzi zihunguka ziterwa n'ingingo y'abategetsi ba Pakistan yo gusuzuma amaviza n'izindi mpapuro ziranga impunzi hamwe n'uruhigi rw'abapolisi bagira ko hamwe no kwama batawe mu mabohero
urakoze Alois ku makuru wejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa yatanze mu mpera zindwi muri leta ya virginia muri leta zunze ubumwe za amerika aho yari asanzwe aba yari afise imyaka mirongo umunani mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yavuganye n'umukarani wiwe Boniface Benzinge kubijanye n'urupfu rw'umwami Kigeli wa gatanu Bwana Boniface Benzinge mwari umukarani n'umuvugizi w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa umwami akaba yatanze mwatubwira ayo makuru yaba ari impamo yatanze igihe ki yazize iki yaba ari uburwayi cyangwa se yazizwe ikirago ibyo biri mu maboko y'abaganga nibo bazi icyo yavuze ariko ntibarabidusobanurira gusa icyo nabamenyesha ni uko yatanze ni koko ariko n'ubundi yari asanzwe arwaye ariko bitakabije ni uburwayi bw'ubukuru ndetse yabigendanaga ariko si uburwayi bw'indwara yamufashe none
mwabanye rero n'umwami kigeri igihe kirekire nk'uko nabivugaga mwabaye no mu buhungiro muri kumwe mu mubera umukarani mu mubera umuvugizi itabaruka rye mwaryakiriye gute ni ibyago cyane kubona twararuhanye kuko igihe tumaranye ni kirekire kuva ndetse mu ishuri biza hamwe mu ishuri rya sida hariya mu bafureri de la charite niho twanamenyaniye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu twakomeje kubana none se kuba umwami w'u rwanda kigeri wa gatanu ndahindurwa yatangiye imahanga aho abantu bamwe bita ishyanga byo mwabyakiriye gute ni ibyago twagize kuko ariko si igitangaza umuntu yatangiye aho imana yamugeneye ibyo ntabwo ari urundu umuntu si we wihitiramo ngo azatange ari ahangaha aho imana yamutegetse niho niko bigenda none ubu se kandi tugomba kwemera ibintu uko bimeze kuko nawe yinyuze imana none se ubu hagiye gukorwa iki yari yarashatse gutaha ariko byari bitaragerwaho none ubu hagiye gukorwa iki murateganya kuzamushyingura mu rwanda cyangwa se inaha muri amerika aho yari atuye
ibyo ntacyo turamenya kuko iyi nkuru ntabwo bigiraga ngo nko filime ntuzuze ni ukugira ngo bamenyesha yuko yatanze ariko ibindi biracyari muri porosesi abajyanama bagomba kubivugana icyo bazemeza ntiturakimenya hari ijambo se yaba yavuze rya nyuma yaba asigiye abanyarwanda ijambo yavuze ni uguhera kera ntabwo ari igihe cya none cyangwa se sinavuga ngo ni ijambo rishya ngira ngo mwese ntimushidikanya ko umwami kigero wa gatanu akunda u rwanda yararwitangiye kandi yararukoreye n'ubu arinze yigendera akirukorera kandi akorera abanyarwanda yari agifite icyizere rero cyo gutaha mu rwamubyaye kandi yabyifuje kuva igihe kinini ariko nuko bitagiye bishoboka na homwe ku giti cyanyu ubwo murateganya iki twebwe ibintu byose bizava mu nama tuzajya n'abandi turi kumwe n'abandi bari bamwegereye n'inama ndetse kuko harimo ko n'inama ye ubwo bizaterwa n'icyo tuzuzuza none se nk'itanga ry'umwami itanga ry'umwami wa nyuma w'u rwanda rihinduye iki ku mateka y'igihugu ku mateka y'u rwanda ibyo nta kintu ashobora kubisubizaho ubu ngubu kuko nacyo turavugana n'abajyanama icyakora kuvuga icyo bihinduye ni uko tugize ibyago kubona dupfushije umuntu kandi wari wakundaga u rwanda kandi wakunze abanyarwanda ibyo ibyo nakwirirwa mvuga byaba ari ukurondogora kuko abari hanze cyane cyane bose bazi akamaro yabagiriye kandi bazi uko yakiraga buri muntu wese atigeze arobanura mu banyarwanda yari umwami w'abanyarwanda ntabwo yari umwami w'uruhande rumwe abatari bamuzi se bwana benzinge umwami w'u rwanda kigero wa gatanu jean batiste ndahindurwa mwabwira ko yari muntu ki yari umuntu wiyoroheje cyane kandi ukunda abanyarwanda ariko cyane cyane akaba ari umuntu wizera imana kandi ukunda imana ni urugero yatanze mu bihe byose turebye nk'umurage umurage w'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa azibukirwaho mwatubwiye iki ikintu umuntu yamwibukiraho cyane cyane ni ukumenya ko yakundaga u rwanda n'abanyarwanda atarobanuye ikindi akaba akunda imana ikindi twamwibukiraho ni uko indepandansi y'u rwanda niwe tuyikesha niwe wayisabye muri nasiyo zini akaba ari nacyo cyatumye ababirigi bamwirukana mu gihugu mu kuri ni nacyo yazize rwose kugira ngo ajye mu buhungiro kuko nta munyarwanda wigeze wirukana umwami kigero wa gatanu umwami kigero wa gatanu yirukanwe n'ababirigi ku buryo ndetse naho nasiyo zineyemezaga yuko agomba gutaha ngo bazatange depandanse ari mu rwanda n'izo rezolisiyo bashyizeho ababirigi babirenzeho bakagira repubulika kandi bitari muri porogaramu ya nasiyo zimwe uburakari rero bari bafite iteka ni uko abakoroni bose muri icyo gihe ntabwo bashakaga gutanga indepandanse yo muri afurika ariko kigeri ni umwe mu bayiwusabye kandi barayibona akaba aricyo cyarakaje babiri igihe bakamuvana mu gihugu boniface benzinge mwatubwiraga ko hari byinshi mugitegereje kubanza kuvuganaho n'abandi bajyanama mbere y'uko mutangaza andi makuru nagira ngo nk'uwari umuvugizi mugire nk'ijambo mwageza ku bakunzi b'ijwi rya amerika cyangwa se n'abandi bateze amatwi iyi radiyo cyangwa se abakundaga umwami kigero wa gatanu ndahindurwa ijambo nabagezaho bitari ukurondogora sinshidikanya yuko abanyarwanda bose bazi ukuntu umwami kigero wa gatanu yakunze u rwanda nk'uko nari maze kubibabwira niba dusabiye indepandanse kandi n'ukuntu yagiye ashakira abantu amashuri mu gihe yari ari hanze ntabwo yigeze yicara nta gihe atarwanye ku bana b'u rwanda kandi atarobanuye aho ari hose iteka ngira ngo muzi yuko amashuri yabayeho ari i burundi senta albert ari no muri uganda politekiniki yari hari kawunge igihe cyose yahoraga arwana ku banyarwanda aho bari ntabwo yirebaga ku bwe ariko yabaga arwana ku bana b'u rwanda bose ndabashimiye cyane rero bwana boniface benzinge kuri aka kanya muduhaye muri ibi bihe bikomeye murimo murakoze cyane
namwe murakoze kumbaza iryo jambo kandi mwatumenyeshereza abanyarwanda bose nyine kugira ngo bamenye iyo nkuru mbi yabaye kandi bakomeze bamusabire amasengesho radiyo ijwi ry'amerika i washington dc nta ruja n'uruza rwibonekeza hagati y'abarundi n'abanyarwanda ku cambu co ku rubibe rw'ivyo bihugu citwa kanyaruba mu gifaransa ingingo y'umukuru w'ikigo gitoza amakori n'amatagisi yo kugara ibiro vy'ico kigo ku mupaka yaje kiturumbuka ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanga ku igenekerezo rya cumi na rimwe kuno kwezi kwa cumi niho leonard sentore umukomiseri mukuru w'ikigo br gitoza amakori n'amatagisi ku rwego rw'igihugu yasohora itangazo rivuga ko ibiro byacu byo ku mupaka wa kanyaru y'epfo bibaye ibirugawe by'ifatakibanza imvu nyamukuru uwo mutegetsi yashize imbere nk'uko biri muri iryo tangazo nuko atabidandazwa byinshi bica kuri uwo mupaka uri ku ruzi kanyaru rugabura komine busiga n'igihugu cy'u rwanda aho ni kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka nyene ikindi kiri muri iryo tangazo ni uko icyo kigo kitogumiza abakozi kuri uwo mupaka kandi atahanahana ry'ibidandazwa rishemeye rihabera abanyabusiga bubahutse kuvugana n'ijwi rya amerika bemeza ko kubona ataruja n'uruza rwabo rw'abantu cyangwa rw'ibidandazwa ari ingaruka mbi z'imigenderanire itifashe neza hagati y'uburundi n'u rwanda evariste bigirimana ni umwe mu banyabusiga twasanze ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda tubyakira neza kuko nakubwiye mu kanya yuko hariho nk'abarundi n'abanyarwanda bari barashakanyemo none rero nk'ubu unye kubera batumvikana nta muntu ashobora gufa yosimbira mu rwanda ngo aze iby'ingwe ave mu rwanda azi no mu burundi mbega imigenderanire itameze neza none ingaruka mbi niyi ingaruka mbi igaruka ku mwene gihugu mutonya ubwa mbere nk'ubu unye ni uko amakayi ubwa mbere yava mu rwanda niho yaba azimbutse ushoye igitoke wacu uronka nk'amakaye y'umwana zirya mpuzu bita za caguwa zava mu rwanda ubu ntizibyiza none umutama w'imyaka mirongo umunani twamusanze ku mutumba kididiri wa komine busiga yibutse imigenderanire myiza ya kera hagati y'abarundi n'abanyarwanda ntatahura ibiriko biraba muri kino gihe tube nakozemo n'abarundi n'abanyarwanda tubanye neza twaragenderanira twarashingiranira abageni no kurema amasoko tukarema amasoko mu rwanda nabo bakarema amasoko ino mu burundi twaragenderanira neza mbere neza cyane rwose ariko ubunye wumva ngo bimeze gute ubu muri ino minsi niho mbona ko bitagenda neza kuko ibyambu ni- ntibigenda neza birugaye ubu nta bintu biva mu rwanda bizi ino nta bintu biva mu burundi bija mu rwanda Bi- bibe zirafunze abanyabusiga begereye ku mupaka w'uburundi n'u rwanda basaba abarongoye uburundi n'u rwanda kumvikana imigenderanire igasubira kuba nk'uko yari iri kera dusaba ko bokumvikana kuko bumvikanye byogenda neza abanyagihugu ari abanyarwanda ari abarundi bakagenderanira nk'uko bagendanira kuva na kera twasaba bumvikane hama imigenderanire isubire nka kera nta kindi dusaba ndasaba ko bakumvikana ikintu bapfa bakacyumvikana ko bakagihurizako bamwe bo mu ntwaro yo hasi ku mitumba ihana urubibe n'igihugu kibanyi cy'u rwanda babwijwe rya amerika ko ico kibazo ari co kubariza ku bafashe ingingo muri iryo tangazo ry'umukuru w'ikigo obr gitoza amakori n'amatagisi leonard sentore arongoye ico kigo ku rwego rw'igihugu amenyesha ko atakidandazwa na kimwe kirekuwe guca ku cambu ca kanyaru y'epfo kuzobikora azofatwa nk'uwakoze urudandazwa rw'amagendo ikigo ober gisigaranye ibiro bitatu ku mupaka uburundi buhana n'u rwanda igasenye inemba mu ntara ya kirundo imparamirundi aho bita kanyaru ya ruguru hamwe no ku ruzi ruhwa mu ntara ya cibitoke ku cambu ca kanyaru y'epfo muri komine busiga y'intara ya ngozi evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira tubanze dukubitire mu rwanda aho dutega amatwi jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize ku mukino w'ikubitiro wabaye kuwa gatanu ikipe ya Rayon Sport yanyagiye Police FC yikubita ibitego bitatu byose ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ibi bitego byatsinzwe n'abakinnyi bakomoka mu gihugu cy'u Burundi aribo Shassir Nahimana winjije ibitego bibiri hakaba na Kwizera Pierrot watsinze kimwe ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Kiyovu Sport yahuye n'uruva gusenya ubwo yatsindwaga na Bugesera FC ibitego bitatu ku busa ku kibuga cy'Inyamata Etincelle FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade Umuganda i Rubavu ku kibuga cyo ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi ikipe ya Mukura Victory Sport yahatsindiye Pepiniere ibitego bibiri kuri kimwe iyi yabaye intangiriro nziza ya shampiyona ku ikipe yambara imyenda y'umuhondo n'umukara nyuma y'uko mu byumweru bibiri bishize humvikanye bombori bombori ishingiye ku buyobozi iyo rwaserera yaje kuvugutirwa umuti ku wa kabiri w'icyumweru gishize ubwo olivier nizeyimana perezida wa mukura yatumiraga abakinnyi n'imiryango yabo akabazimanira iwe mu rugo icyo gihe yagaragaje icyizere ko ikipe ayobora izitwara neza impamvu nabikoze ni ukugira ngo dukomeze kugaragaza rwa rukundo tujya tuvuga buri gihe ko mukuru ari umuryango twagize amahirwe yo kubona aba bana abadamu ndimo ndanyura ahantu umwana akamfata akaguru nkamuterura umwana w'umukinnyi siporo buriya ihuza abantu kandi birashimisha cyane kubona abakinnyi bamukura bisanzura iwanjye bakajya mu byumba bakajya aho bifuza bose Ah, iyo harimo umudamu n'umwana biba byiza cyane ko siporo ihuza abantu kandi muri mukura kuko turi umuryango ikipe dufite ubu turayishimiye cyane nabo bumvise ko ubwabo bifitemo icyizere ndetse na koci yabitubwiye Eh, twaganiriye nabo twaganiriye na staff tekinike igihe kinini batubwiye ko mu by'ukuri nta kibazo bafite cy'abakinnyi ejo ku cyumweru ikipe ya APR FC yatsinze amagaju FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ku kibuga cyo mu karere ka Kirehe ikipe ya Kirehe FC nayo yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa iki gitego kimwe ku busa kandi ni nacyo ikipe ya Sunrise yatsinze AS Kigali ku kibuga cyo ku Kicukiro mu wundi mukino wabaye ejo ku cyumweru ikipe ya Marine FC yanganyije na Espoir FC ubusa ku busa kuri stade Umuganda i Rubavu tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu mpera z'iki cyumweru mu rwanda hateganyijwe icyiciro gisoza irushanwa rya buri mwaka rihuza amakipe yo mu gihugu rwanda cycling cup hazakinwa intera ya karongi rusizi kuwa gatandatu ndetse n'iya rusizi huye iteganyijwe ku cyumweru izi nzira uko ari ebyiri ziri mu zizakoreshwa mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda rizatangira mu minsi makumyabiri n'itandatu iri imbere mu rwego rwo kwitegura iri siganwa rikomeye abakinnyi b'abanyarwanda bamaze iminsi bitabira amasiganwa mu bihugu by'amahanga iryo baherukamo ni iryabereye mu gihugu cya kameruni ryitwa grand prix cycliste international chantal biya abakinnyi bari bahagarariye timu rwanda ni natani byukusenge samuel mugisha jean bosco nsengimana efuremu tuyishimire na jeremy karegeya yari claude munyandinda i kigali
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho dutega amatwi evariste nziko banyanga mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa gatandatu w'ihiganwa ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitandatu ku kibuga cy'umupira w'amaguru i makamba mu bumanuko bw'igihugu aigle noir wo muri iyo ntara wari uramutse wakira olympic star wo mu ntara ya muyinga iri mu buraruko bw'igihugu aigle noir w'imakamba watsinze olympic star y'umuyinga igitsindo kimwe ku busa ingozi umurwi ngozi city wakiriye musongati wo mu ntara ya gitega ku kibuga citiriwe agasaka kayina runyonga urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi mu ruyigi flambo doreste wo muri iyo ntara iri mu buseruko bw'igihugu wakiriye leliere wo mu gisagara cya bujumbura kiri mu burengero bw'igihugu flambo doreste niyo yatahukanye inzinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa leliere ku kibuga cy'ubuhinga mu mupira w'amaguru kiri muri quartier y'icenda mu ngagara turi mu gisagara cya bujumbura hatanye mu mitwe abavukana abo nabo ni mesaje bujumbura na mesaje ngozi urukino rwarangiye atawutsinze uwundi ni ukuvuga ubusa ku bundi ku kibuga citiriwe umugana wa rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha umunani interstar y'ibujumbura yakiriye rusizi fc wo mu ntara cibitoke iri mu buraruko bishira uburengero bw'igihugu urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya interstar y'igitsindo kimwe ku busa bwa rusizi fc igihe cy'isaha y'icumi naho hatanye mu mitwe umurwi wa gisirikare muzinga wari mu kibanza c'ice icyenda ku munsi ugira gatanu uhiganwa n'umurwi vitaro wari mu kibanza cya cumi na kabiri kuri uwo munsi baba abakinnyi ba vitaro cyangwa abakunzi b'uwo mugwi bose baje bazikenyeye biboneka ko bashaka inzinzi kuva ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa primus ritanguye umugwi vitaro wabaye uwa mbere mu higanwa ry'umwaka uheze wari umaze gutsindwa rimwe unganya inshuro zine zose kuri uyu wa gatandatu umugwi vitaro watsinze muzinga ibitsindo bine kuri kimwe abakunzi ba vitaro bati gutsinda biratanguye n'umumenyereza wa vitaro francis haringingo yashimiye abakinnyi ku kuntu berekanye ubudasa n'izindi nkino bari bamaze gukina yabwiye abamenyesha amakuru urwo rukino rurangiye ko insinzi ya mbere ayikesha imyiteguro myiza n'inguvu abakinnyi bongereje na cyane cyane kumenyerana hagati y'abakinnyi b'imbere ari bashasha muri uwo mugwi numva ndyohewe cyane kuri insinzi turonse uravya mu maci twari tugize iminsi dukina tudashobora gutsinda hama tugaca dutsinda ibitsindo bine urabona ko gutsinda ibitsindo bine atari ibintu vyoroshe kandi gutsinda ekipe nka muzinga ni ibintu binezera cyane kandi biduhana morale ku rukino tuzokina kwa gatatu na ryari dike urumva muravye umugwi murabona ko umugwi presque ari umugwi mushasha hajya imbere turavye abajwere twabuze nka rodi cabalala shasir hama tugaca turonka abandi bajwere bashasha ifare yuko tubaha umwanya wo kumenyera navyo ni ibintu biza ofi y'amamaci buke buke rero ubu ndibaza yuko biriko biraza bariko baramenyera tugashobora mukaba mubona nuko twashoboye gutsinda ibitsindo bine abakozi ba vitaro abongira ngo bari batanguye kwijijanya imitima ubu unye mu babwira iki je nababwira ntibareme shampiyona ni iracyahari kuri juri na gatandatu naho yoba ari buraya ntidushaka kuvuga ngo ekipe ni ya mbere cyangwa iyi ni ya nyuma nashaka rero ndababwire bareme urukino tuzorufata rumwe rumwe uko tugenda turevoriwe muravye ngene twakinye uno munsi na match kurikira tuzorangene tuzokina ndibaza ko tuzoshobora kuronka intsinzi kuri uyu w'Imana ihiganwa ryarabandanije ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko Rwangasore igihe cy'isaha umunani hatanye mu mitwe Leader Dick Burundi Sport for Africa wo mu gisagara ca Bujumbura na Magara Star wo mu ntara ya Rumonge Magara Star watsinze Leader Dick Burundi Sport for Africa igitsindo kimwe ku busa igihe cy'isaha y'icumi z'umuhingamo naho Atletico Olympique na Bujumbura City yose yo mu gisagara ca Bujumbura niyo yatanye mu mitwe umugwi umugwi wa meri ya bujumbura bujumbura city watsinze atletico olympique igitsindo kimwe ku busa i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyes bigirimana twibutse ibyo bikuru bikuru byari bigize aya makuru aloyes
ibice byari bigize aya makuru abavyeyi b'abanyanigeria barashikiriye abakobwa babo mirongo ibiri n'umwe b'abanyeshuri bari bamaze imyaka ibiri mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu ivyo vyabaye ejo ku munsi w'imana mu ndwi irangiye niho boko haramu yarekuye abo bakobwa mirongo ibiri n'umwe ba mbere mu biganiro byafashijwemo n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare kw'isi croix rouge hamwe na leta y'uburusiya Hano muri Amerika naho umukandida w'umurepublikane Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yaremeye ejo ku munsi w'Imana ko ariko aratakaza amajwi ku ruhande rw'abagore ivyo avyegeka ku binyamakuru byaha muri Amerika bibandanya bitanga amakuru y'abagore bashikiriza ko yabagize ko inyifato mbi mu kwifuza kubasambanya akabandanya avuga ko ayo makuru ari ibinyoma kandi kw'ivyo bifise intumbero yo kumukura mu ihiganwa sekretari wa leta wa leta z'ubumwe za amerika john kerry yamenyesheje ko inzira zose zuguruwe kuri amerika hamwe n'abayishigikiye ku kibazo cyo mu gihugu cya siriya ariko yongera ko ko amerika n'uburayi atantambara yo gus- ya gisirikare biteguye kujamwo muri icyo gihugu cya siriya naho uburusiya bwananye guhagarika ibitero byabwo mu gisagara cya aleppo Umushikiranganji wa mbere wa Irake Haider al-Abadi yatangaje ko igihugu kigiye gutanguza intambara ya gisirikare yo kwirukana umuhari wa leta ya Kiislamu mu gisagara ca Mosul. Iryo tangazo yarishikirije mu gitondo ca kare kuri uyu munsi wa mbere. Intambara ikomeye izobibaye kuva aho abasirikare ba leta z'ubumwe za Amerika bakuriye akarenge muri Irake haraheze imyaka itanu. muri iraki kandi abantu bashika babiri nibo bafuye abandi bane barakomereka bahitanywe n'ibombe yaturikijwe n'umwihevye i bagdad ku murwa mukuru w'ico gihugu ejo ku munsi w'imana nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero ariko gisa n'ibindi bitero bikorwa n'uwo muhari wa leta ya kisilamu iyindi bombe yaraturikijwe n'umwihevyi aho nyene i bagdad ku munsi wa gatandatu ihitana abantu bashika mirongo itatu na batanu ikomeretsa abandi mirongo itanu
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mutwumviriza kuri radiyo ijwi rya amerika ndabifurije mwese kugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.